radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye perezida w'uburundi varitse ndayishimiye yijeje abarundi ko igihugu kigiye gutera imbere n'ubwo hakomeje kumvikana ibibazo by'ibura rya lisansi n'amazutu
bakindogera uburongozi mbega kare bahora bakivoma hehe ubwo burongozi nibwo bwazibiye iryo vomo bakivomamwo umukuru w'igihugu cy'u Burundi atangiza amasengesho yo gushimira Imana ku myaka ine amaze ku butegetsi mu Burundi kandi abagore bagendana ubumuga baravuga ko bakumirwa mu iterambere ry'igihugu abagendana ubumuga aho bari benshi turasanga bataronka ubushobora kubavugira mu kibano honyine iyo umuntu agendana ubumuga usanga umenga hafi na hafi ntibamwitaho cyane kugira ngo bamenye ikibazo baba bafite violette ndayikunda uyobora ishyirahamwe ry'abagore bagendana ubumuga mu ntara ya kayanja ni mu kiganiro cy'abari n'abategarugori ku ijwi ry'amerika muri leta zunze ubumwe za amerika abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu joe biden na donald trump ntibabona kimwe uko bashakira igisubizo ikibazo cy'imbunda mu baturage ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi diane nini nahazwe amakuru yacu tuyahere muri somaliya aho leta y'ico gihugu iri kwiraba ingene umugambi wo kuvana ingabo z'umuryango w'ubumwe bwa afurika zose ziri ku butaka bwayo wo kwitonda somaliya igabisha ku gihengeri mu vyo gukingira umutekano gishobora gusigara muri ico gihugu ari nk'amwe ingabo z'ubumwe bwa afurika zoramuka zitashe ifise kandi amakenga ku mutekano wayo muri rusange itorokanizo ry'amakuru y'abongereza reuters ryashize ahabona ano makuru rivuga ko ryayakuye mu rwandiko ryavanye ku masoko yaryo muri leta ya somaliya inzego za somaliya zirimwo ibiro vya perezida n'ivy'umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu zanse kugira ico zishuye ku bibazo vy'abamenyeshamakuru bazirondeye bashaka umuco urenze kuri ano makuru ku rundi ruhande ibihugu bibanyi vya somaliya birimwo uganda na kenya bigabisha ko intagondwa za al-shabab zishobora gutembagaza ubutegetsi bwa somaliya umwanya n'umwanya ingabo z'umuryango w'ubumwe bwa afurika zabwirizwa kuva muri somaliya bitarenze igenekerezo rya mirongo itatu na rimwe ukwezi kwa cumi na kabiri kuno mwaka nk'uko leta ya somaliya yari yarabisavye ariko mu bihe bitandukanye harimo nko mu kwezi kw'icenda ico gihugu cagiye kirumvikanisha yuko umutekano atako wifashe gutyo gisaba ko abasirikare mvamakungu bari ku butaka bwaco boba barahaguma tukiri ku mugabane wa afurika muri kenya ejo kuwa kane abapolisi bajejwe kurwanya imyerekano bakoresheje ivyuka biryana mu maso n'amazi afise umuvuduko mwinshi mu gushwiragiza abantu baharugwa mu bihumbi n'ibihumbi bari bakoze imyerekano ku murwa mukuru Nairobi ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Thomas Kamirindi iyi myigaragambyo igamije kwamagana umugambi wa leta wo kuzamura imisoro kugera ku madolari y'abanyamerika miliyari ebyiri na miliyoni magana arindwi abapolisi bakoresheje ibimodoka bimisha amazi afite umuvuduko munini cyane kugira ngo birukane abigaragambya mu gace gacururizwamo cyane ka Nairobi no kubakumira kugira ngo baterekeza ku nteko ishinga amategeko impamvu polisi yakoresheje ingufu nyinshi kandi abigaragambya bari mu rugendo rutuje ntiyamenyekanye umuvugizi wa polisi Resila Onyango n'umukuru wa polisi mu mujyi wa Nairobi Adamson Bungeyi birinze kugira icyo batangariza abanyamakuru abigaragambya bavuga ko izamurwa ry'imisoro rizazambya ubukungu bw'igihugu kandi bigatuma abanyakenya basanzwe babayeho bigoye bazarushaho guhendwa n'imibereho ku wa kabiri w'iki cyumweru akanama k'inteko ishinga amategeko kasabye guverinoma gukuraho imwe mu misoro iteganyijwe mu mushinga w'itegeko rigena ingengo y'imari harimo ingingo nshyashya zirebana n'ibyo kugura imodoka umugati amavuta yo guteka n'ihererekanya ry'amafaranga perezida william ruto yatowe dore hashize hafi imyaka ibiri avuga ko azafasha abakozi kubera ko babayeho mu bukene ariko yahuye n'ikibazo cy'abarwanya gahunda ye yo kongera imisoro avuga ko kuyongera bikwiriye kubera ko byakura igihugu mu kaga mu kaga ko guhora kiguza amafaranga kuri uyu wa kane mu mijyi inyuranye nka Nyeri Nakuru Eldoret Mombasa na Kisumu abigaragambya bazindutse bahamagarira abadepite kutemera uwo mushinga w'itegeko
ejo rya amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye hirya n'ino ku isi nari nabicaye ku masonga nkitangura ibiro vya perezida wa amerika white house bitera ivyatsi amajambo y'umushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu aheruka kuvuga agaya uburyo amerika itangamwo ibirwanisho igenera ico gihugu presidence ya amerika yavuze ko amajambo ya netanyahu ateye ishavu ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu eugeni mukankusi umuvugizi w'inama y'igihugu ishinzwe umutekano muri amerika john kirby ejo kuwa kane yabwiye abanyamakuru ko ayo magambo ateye ikibazo ugereranije n'ingano y'umusanzu amerika iha isirayeli kuwa kabiri netanyahu yavuze amagambo kuri videwo yasakajwe avuga ko nubwo ashimira inkunga amerika itera isirayeli mu ntambara irwana na hamasi bitumvikana uburyo mu mezi make ashize ubutegetsi bwayo bwimye isirayeli intwaro n'amasasu leta zunze ubumwe za amerika yo ivuga ko hari inkunga y'intwaro zipima ibiro magana cyenda n'ibisasu bya bombe bipima ibiro magana abiri byadindijwe mu kwezi kwa gatanu kubera impungenge amerika yari ifite ko isirayeli ishobora kubikoresha mu bice bituwe cyane mu ntara ya gaza hagati aho impuguke za oni mirongo itatu ejo kuwa kane zaburiye abakora intwaro zo kohereza muri isirayeli n'abazijyanayo ko bashobora gufatwa nk'abafatanyacyaha mu kubangamira uburenganzira bwa muntu no kwica amategeko mpuzamahanga muri gaza ejo ni mukankusi urakoze tukivuga ku vya israel umuyobozi w'umurwi hezbollah muri libani hassan nasrallah yatangaje ko ari nka hamwe umurwi atwara woja mu ntambara yeruye na israel atagice na kimwe c'ico gihugu kizorangwamwo umutekano fidel niyo ngabo abitubwire ku muriri mu ijambo nasirara yashikirije kuri televiziyo yavuze ko umugwi hezbora ufise urutonde rw'ibibanza wokoramwo ibitero muri israel ku munsi wa kabiri w'indwi umugwi hezbora warashize ahabona ibyo wavuze ko ari amasanamu y'ibibanza bitari bike bikomeye vyo muri israel vyafashwe n'utudege tutagira umudereva umuyobozi w'umugwi hezbora yavuze ko abagwanyi bawo bafise ibigwanisho bishasha kandi ko umwansi wabo azi neza ko biteguye bikomeye umutegetsi mukuru w'igisirikare cya israel lieutenant general herzi halevi ku ruhande rwiwe yavuze ko igihugu ciwe kizi neza ibigwanisho umugwi hezbola ufise yabitangaje mu rugendo yagize hafi y'urubibe israel ihana na liban yasiguye ko umwansi wa israel azi igice gitoyi cyane c'ubushobozi igihugu ca israel gifise ko azobubona igihe bizoba bikenewe israel n'umugwi hezbora ucuditse n'umugwi hamas vyaratanye mu mitwe akatari gake kuva mu kwezi kw'icumi k'umwaka urangiye igihe ingwano hagati ya israel n'umugwi hamas yaduka
murakoze diane nini nahazwe mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu n'ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo koma no ku mbuga za youtube facebook na instagram aderesi yacu ni vewa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
yisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
perezida w'uburundi evariste ndayishimiye yijeje abaturage ko igihugu kigiye gutera imbere n'ubwo hakomeje kumvikana ibibazo by'ibura ry'amadovizi lisansi na mazutu hirya no hino mu gihugu yabivugiye inyabihanga mu ntara ya mwaro mu ijambo ryo gutangiza amasengesho yo gushimira imana ku myaka ine amaze ku butegetsi inkuru ijwi ry'amerika bateguye yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na desire hatungimana
izo ni ingamba zabanjirije ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi igihe yugurura amasengesho y'iminsi ine yo gushimira imana ku mugwa mukuru wa komine nyabihanga imwaro ku myaka ine amaze arongoye Burundi perezida evariste ndayishimiye yagarutse cyane ku byanditswe mu gitabo cya bibiliya yakoresheje imvugo ifobetse agereranya uburundi n'igihugu cya isirayeli nayo ibihe uburundi burimwo nicyo kimwe n'igihe cihunguka ry'abanyisirayeli bava mu buja mu misiri bagana igihugu cy'isezerano evariste ndayishimiye yasabye abarundi bihebuye ko borema bakibuka ibihe bikomeye abanyisirayeli baciyemwo kugira bashikire igihugu cyabo cy'amata n'ubuki umukuru w'igihugu cy'u burundi aremeza ko mu gihugu hari ikibazo cy'amafaranga mvamakungu gikwega ubukene bw'ibitoro ariko ntibyotuma abarundi bihebura canke babifata nk'inyendamuvano yo kugarariza ati kurya abagararije musa imana yabahanye no mu burundi rero niko bizogenda murabambariza bavuga yuko uno munsi bakenye batiganire ingene bari batunze mu minsi iheze hanyuma batubwire ingene baherewe ndetse tubafashe gusubira mu matungo yabo mbere rimwe na rimwe us- usigaye umengo ni ukwitoraguza ngo baronke ingo zo kugarariza abavuga ko batakironka amahera mvamakungu n'igitoro perezida evariste ndayishimiye yabishuye agira ati hari abavuga ngo barabuze amahera mvamakungu mbega ejo haheze ayo bari bafise bayakura hehe hari uwahazibiye ngo tumusabe ahagomorore hafi dodoma nagira ngo duciye agace aho bayakura kugira ngo natwe tuhatorere akajisho hari n'abandi bavuga ngo babuze igitoro bakidogera uburongozi mbega kare bahora bakivoma hehe ubwo burongozi nibwo bwazibiye iryo vomo bakivomamwo umukuru w'igihugu we avuga ko adahengeshanya kwereka abarundi aho bokora itunga yotuma haboneka amafaranga mvamakungu yotuma ivyo bitoro n'ibindi biboneka evariste ndayishimiye yabwiye abari ku kibuga c'inyabihanga ko afise ibimenyetso bine bitabesha vyerekana ko bariko baragana ca gihugu c'isezerano gitembamwo amata n'ubuki ivyo navyo ni amahoro atuma umurundi aryama agasinzira akarima k'imbura bitandukanye n'ibihe biheze ikindi kimenyetso ni ukungena uburundi bwafatiwe ibihano n'isi yose ariko bukaguma buhagaze mu matora naho arabanka ibyavuye mu matora kandi badashobora kwerekana ibiro by'amatora ubusuma bw'amajwi bwabereyemwo mu bijyanye n'ubudandaza ndengambibe evariste ndayishimiye yatangaje ko rutifashe nabi na gato kuko mu burundi hinjira ibidandazwa biciye umuriyaridi urenga w'amadolari y'amerika ariko ayinjiye mu gihugu akaba angana n'ibihumbi magana atandatu byerekana ko hari abinjiza amafaranga mvamakungu mu kinyegero haraguzwe imiduga irenga ibihumbi mirongo itatu na bitatu ibindi bimenyetso ni imvura igwa neza isi imera hamwe n'ukungene hariko haratogwa ubutare bushasha nk'umujumbu n'abifuza gushinga amahinguriro kugira bahingure ibikoresho vyahora bigugwa mu mahanga evariste ndayishimiye yihanije kandi abategetsi bamwe bamwe banka kwakira abanyamitahe baba baje gushinga amashirahamwe n'amahinguriro mu burundi kuko ari ingendo isubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu urongoye ishirahamwe parsem faustin ndikumana aherutse gutangariza abakunzi b'ijwi rya amerika ko kugira hagire igihindutse kuri leta ya ndayishimiye bisaba ugukosora amakosa yabaye kuva ashitse ku butegetsi ni ukuvuga rero yuko umukuru w'igihugu ari hejuru y'inzego ibintu bimeze gutyo niyo leta irashobora no gutanga imihoho mu gihe ibintu bitava mu nzira hakaza iyindi kandi n'umukuru w'igihugu akayiha uburyo no kwishigikira kugira ingingo zifatwe iyo leta igacahamagara n'abandi bashobora gutera ico baterera mu bahinga kugira ivyiyumviro byose bishobore kuja mu ngiro igihugu gishobore gutoha gisubire mu nzira nyayo umutambukanyi w'uwahoze ari umukuru w'igihugu denise nkuru nziza nawe yigishije ku bijanye no kutibagira iyo imana yakuye uburundi kuko abarundi boca bahona kuri wewe ibibazo abarundi barimwo ni ibyo kubigisha no guca bugufi bityo bokwigumya ntibahave bagumuka ku barongozi ishami rya roni ryita ku mpunzi hshsr riratangaza ko mu ntara kivu ya ruguru muri repubulika ya demokarasi ya kongo habarizwamo impunzi ibihumbi ijana na mirongo itandatu n'umunani zikeneye inkunga zitandukanye goma jimi kandi bakomera iyo ni imibare yatangajwe mu gihe cyo kwibuka umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi ku isi ishami rya onu ryita ku mpunzi hcr ryakorewe umunsi ku byicaro bikuru bya guverineri w'intara kivu ya ruguru muri ibyo birori hatanzwemo ubutumwa butandukanye burimo uko impunzi zifashwe muri iki gihe intambara zikomeje kuzengereza uburasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo mu mujyi wa goma kimwe n'ibindi bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa kongo hagaragaramo umubare munini w'impunzi zaturutse mu bihugu bituranyi bya kongo bwana lorenzo laspada umuyobozi w'ishami rya onu ryita ku mpunzi HCR mu ntara ya Kivu ya ruguru yatangaje ko mu mujyi wa Goma habarizwamo impunzi ibihumbi bitatu ziganjemo izaturutse mu Rwanda mu Burundi Uganda Kenya na Tanzania
muri kongo muri rusange harabarizwamo impunzi zirenga miliyoni ariko izanze ziturutse mu bihugu bibanyi na kongo zirenga zigera ku bihumbi mirongo itanu mu ntara y'ikivu ya ruguru habarizwamo intambara harimo ibihumbi ijana na mirongo itandatu n'umunani mu mujyi wa gomaho hakabaho ibihumbi bitatu abo bose biganjemo abavuye mu rwanda no mu burundi icyo hcr ikora ni ukubafasha mu buryo ubwo aribwo bwose
impunzi z'abarundi nizo zitabiriye ari nyinshi ibikorwa byari byateguwe na hcr zimwe muri izo mpunzi zavuganye n'ijwi ry'amerika zemeza ko ubwo zageraga mu mujyi wa goma kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda ubuzima butazoroheraga nubwo zaje kumenyera buhoro buhoro uyu ni madamu pasikaziya nyiramana watangiye atubwira uko yageze muri kongo ariko imbere y'uko twiyandikisha niho byari bigoye kuko twagiye mu ma mu nshuti abantu b'abacuruzi bacururiza kera mu burundi nibo twahungiye tukihunga niho byari bigoye kuko tutari tumenyereye ubuzima bwo ngaha muri kongo kuva twiyandikishije muri seneri no muri haseri barakoze ibyo bashobora byose baradufasha batangwa kuduha ama assistance kugira tubone uko twokwishura inzu abandi ijwi ry'amerika yavugishije bemeza ko bahura n'imbogamizi nyinshi muri izo mbogamizi harimo nko kuba bamwe badafite ibyangombwa by'impunzi uyu ni michel ngirimana umurundi wahungiye muri kongo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu kuva iyi ntambara ya M23 itangiye hari confusion ku batazi impunzi z'abarundi uburyo zibayeho agateka kazina muntu gatangiye kugenda gahonyangwa buhoro buhoro bitewe no bamwe ntibazi impapuro impunzi za seri zifise niyo uziberetse mugabo bashaka kukwereka yuko batazizi aho niho hatangiye kubonera imbogamizi izi mpunzi zivuga ko zikigera muri repubulika ya demokarasi ya kongo zabonaga ubufasha buturutse cyane kuri hcr na komisiyo y'igihugu yita ku mpunzi muri kongo cnr kandi ko iyo mfashanyo yaziraga igihe ariko ubu siko bimeze madamu aline ikimana impaye ni umwe muri bo hcr na cnr byaratwakiriye kiradushyira muri base de done yayo hariho n'ubuzi twagiye twiga nko gucuruza atabyo twari tuzi kubera ibyo bibazo bose icyo basaba leta ya kongo na hcr ni ukubaha ibyangombwa bibemera nk'impunzi no kutabakorera ivangura kimwe n'abandi baturage icyo twusaba ubuyobozi kuri uyu munsi ni uko izo bita za solisiyo dirabure buzishyira mu ngiro abemerewe gusubira iyo bavuye bakabasubizayo nimba bikwenewe ubwenegihugu bakabaha ubwenegihugu bw'abakongomani ibyo mbese byose nk'uko bidufashije ubu usanga nta karata y'abakongomani dufite tukaba turi mu ntuze mu gihugu cy'abakongomani icyo twosaba leta ya kongo cyangwa abantu ba hasere abashinzwe impunzi ni uko bodufasha twese cyane cyane bariya batazi akazi k'amaboko twebwe tuzi akazi k'amaboko dushobore gufasha basi bene wacu komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri kongo seyineri iremeza ko uburenganzira bw'impunzi zavuye hanze ziba muri kongo bwubahirizwa kimwe n'abanyekongo bose tumubajije ku kibazo cy'ibyangombwa by'izi mpunzi bwana reginale mupendwa wari uhagarariye umuyobozi wa seyineri muri ibyo birori yagize ati
ikarita y'impunzi itangwa na leta ya kongo kandi ibyo bisanzwe bikorwa mu bice byose bigize igihugu impunzi rero ziva hanze zihabwa amakarita azemerera kuba muri Kongo ariko icyo gikorwa ntabwo kiragerwaho kuri buri mpunzi zose ziri muri Kongo impamvu ni uko zimwe zitaramenyekana na leta ariko uburenganzira bwazo burubahirizwa cyane kimwe nk'abandi bakongomani ubu turi mu gikorwa cyo kubahereza amakarita bose kugira ngo bemererwe ibikorwa byose bikorerwa muri Kongo
seyineri yemeza ko kuva mu myaka za mirongo icyenda uburasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bwakomeje kugenda bwakira impunzi zitandukanye ziturutse mu bihugu bituranye na kongo cyane zo mu rwanda no mu burundi izi mpunzi zibarizwa cyane mu ntara ya ya ruguru na kivu y'epfo izi mpunzi ziyongera ku zindi zirenga miliyoni eshanu zo hagati mu gihugu zahunze kubera imirwano ikomeje hagati y'imitwe itandukanye yitwaje intwaro irwanya leta ya kongo izi nazo ziraca mu buzima bugoye cyane bitewe no kubura ibikenerwa mu buzima bwabo bwa buri munsi jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda
ikiganiro c'abakenyezi aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo n'ingene bafasha imiryango yabo n'uko biteza imbere ubwabo ikiganiro c'abakenyezi ni ku ijwi ry'amerika
mu kiganiro cy'abari n'abategarugori nababwiraga mu ngingo nkuru turi mu burundi aho abagore n'abakobwa bagendana ubumuga bw'umubiri bavuga ko bahura n'ingorane zitandukanye mu buzima bwa buri munsi zibabuza kugira uruhare rukwiye mu iterambere ry'igihugu inkuru yateguwe na Thierry Ndayishimiye mu gutegura iyi nkuru abakunzi b'ijwi rya Amerika ntibashoboye kugera mu ntara zitandukanye z'igihugu ngo babone ishusho y'uko abakenyezi n'abigeme bagendana ubumuga bw'umubiri babayeho uyu munsi turaraba uko byifashe mu ntara ya kayanza aho abakenyezi bavuga ko bagikumirwa mu iterambere ry'igihugu ndayikunda violette arongoye ishirahamwe ry'abagendana ubumuga muri iyo ntara aratubwira ubuzima babayemwo sinavuga yuko bashyigikiwe cyane kuko usanga no kumenyekana batamenyekana abagendana ubumuga aho bari benshi usanga bataronka ubushobora kubavugira mu kibano honyine iyo umuntu agendana ubumuga usanga umenga hafi na hafi ntibamwitaho cyane kugira ngo bamenye ikibazo baba bafite mu kibano honyine no mu bagejwe nta ntwaro na honyine birashikayo kuko hari byinshi usanga n'abagendana ubumuga bakeneye intwaro yoba yobafasha ariko ugasanga ntibabashikako uwo mukenyezi aserukira abandi avuga ko bagerageje gushinga ishirahamwe bahuriramwo ndetse baranaryandikisha bafise umugambi wo kurondera ico bokora kibateza imbere ariko ntibigeze baronka ababafata mu mugongo uyu mukenyezi asigura ko hari n'abigeme baheze amashure hageze gusaba akazi bagakumirwa kandi batamugaye mu mutwe twarondeye akantu gatoyi twohurira koko duhuza kugira ngo hamwe byoshoboka tukaronka n'udufata mu mugongo aronke adutora bitagoranye ariko aho hose ntituraronka umuntu ashobora kudushigikira ngo adufate mu mugongo kandi iryo shirahamwe twararyandikishije no muri komine ririyo riranze nk'ubu hariho umukobwa umwe yarangije amashuri kandi yendana ubumuga jewe naratangaye cyane kuko nari nzi yuko umengo abantu bagendana ubumuga kandi bakagirirwa amahirwe bakaniga ko iyo iba ari intambwe ndende ubwo urumva yuko acabona yuko ari uko baca babona yuko umengo ntashobora ubwo ari ngaho nyene ubu abajejwe intwaro ngaho mu ntara ya kayanza nabo baremeza ko hari abantu benshi bataratahura ko ugendana ubumuga ashoboye kugira ico yimarira n'igihugu muri rusangi bakanibona siliveri umuhanuzi wa buramatari w'intara ya kayanza ajejwe imibano inkino n'imico kama avuga ko babandanya guhimiriza abanyagihugu kugira ngo bumve kimwe ko abagendana ubumuga nabo ari abantu nk'abandi numva yuko twebwe turacabandanya duhimiriza dufatikanije mbere twese turacabandanya duhimiriza kubwira bamwe bose babyumve tubyumve kumwe kugira tudushikirane kuko ni igikorwa gikomeye cyane kuko mico n'imigenzi y'abarundi turamaze kubona yuko hariho abantu mu gifaransa bataba sansibe ku bantu bagendana ubumuga batabibona baca bagira impuhwe turashobora naduhimiriza rero cyane igikorwa cya twese naho ku bijanye n'uko abagendana ubumuga batakigwa neza mu kibano abandi bagatabwa n'abo bubakanye bakanibona siliveri umuhanuzi wa buramatari w'intara ya kayanza arabahanura ikibazo baherako ni uko umuntu agendana ubumuga muri we nyine arumva yuko umenga arafise akantu muri we nyine yo kumenga mbega ko abandi mbona bakomeye jewe imana yampoye iki icyo gituma tuguma turemeshanya kubwira nawe nyine yumve kubwira tuzobandanye dushyikirana yumve mu kibano yakigwe kugira twese tumutahure nawe nyine yumve abahinga mu bijanye n'iterambere ry'imibano haba ku bagendana ubumuga n'abandi bavuga ko muri iki gihe abagendana ubumuga habashiriweho amategeko abagenga yubahiriza agateka kabo ndabarushimana andre floria umuhinga mu bijanye n'iterambere ry'imibano avuga ko ikibazo gihari ari uko abajeje intwaro guhera hasi batazi ayo mategeko akingira abagendana ubumuga yashizweho n'amashirahamwe mpuzamakungu n'uburundi Burundi bukaba bwarayemeje avuga ko hakenewe inyigisho zimbitse kugira ngo abajeje intwaro no mu kibano bigishwe neza harakenewe rero ibintu nka bibiri ni uko bari abo hasi abatware bo gushika kuri nyumba kumi bari bakwiye nabo nyene kwigishwa ko amategeko mwe nayo ahari kugira ngo bashobore gukingira abantu ngabo n'ikindi nabo nyene ubwabo abagendana ubumuga barakwiye kwigishanya bakamenya yuko ubutegetsi budaherera mu gacimbiri gusa ko bashobora ibyo badatunganirijwe kwitura izindi nzego zikurira abo leta afatiye ku buryo ibintu byifashe mu yandi makungu uwo muhinga avuga ko uburundi bukiri inyuma mu kumva ko umuntu afise ubumuga ari umuntu nk'abandi kuko bigoye kubona uwubakanye n'uwugendana ubumuga akenshi n'ababikora mu nyuma usanga babataye uwo muhinga asanga ikibazo nyamukuru kiri mu bajeje intwaro kandi ko bakwiye kwigishwa kugira ngo abagendana ubumuga bahabwe agaciro mu kuronka ibyo umunyagihugu agenerwa abajeje intwaro bashishikariza abo bakenyezi n'abigembe bagendana ubumuga kudacika intege mu kwishyira hamwe kugira ngo ijwi ryabo rishike kure amategeko mpuzamakungu akingira agateka kazina muntu avuga ko umuntu wese afise uburenganzira bwo kubaho neza akidegembya mu gihugu ciwe muri ayo mategeko hari aho avuga ko mu gihe umuntu yahohotewe ari umukenyezi cyangwa umukobwa agendana ubumuga ibihano bigwizwa na kabiri mu ntumbero yo guha agaciro abagendana ubumuga thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali
mu nkuru zihariye zisobanura ibirebana n'amatora yo muri uyu mwaka muri leta zunze ubumwe za amerika ikibazo cy'imbunda mu baturage gihora gitera amakimbirane abakandida ku mwanya mukuru w'igihugu joe biden wo mu ishyaka ry'abademokati na donald trump wo mu ishyaka ry'abarepublikani ntibabona kimwe uko bashakira igisubizo icyo kibazo tumakamirimbeye leta zunze ubumwe za amerika nicyo gihugu cya mbere ku isi gifite abaturage batunze intwaro nyinshi mu ngo zabo mu gihugu hari intwaro ijana na makumyabiri ku baturage ijana byibura umuturage umwe kuri batatu avuga ko atunze imbunda leta zunze ubumwe za amerika kandi nicyo gihugu cya mbere kirimo ubwicanyi bukorwa mu kivunge mu ruhame bugahitana abantu benshi icyarimwe ibyo bita mass shootings mu cyongereza cyangwa fusillade de masse mu gifaransa ubu bwicanyi buba bufatiye ku bugome ibibazo mbonezamubano muri rubanda muri rusange cyangwa ku rugomo rwo mu miryango dufatiye ku rugero rwa bene ubu bwicanyi ndengakamere bwahitanye abantu barenze cumi na babiri icyarimwe bwabaye inshuro makumyabiri n'eshanu byibura kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine n'icyenda kugera mu kwa cumi ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ingero eshanu mbi zaguyemo abantu benshi kurusha izindi mu kwa cumi ibihumbi bibiri na cumi na karindwi umusaza stephen paddock w'imyaka mirongo itandatu n'ine y'amavuko yarashe mu baturage bari bibereye mu iserukiramuco ry'umuziki mu mujyi wa las vegas muri leta ya nevada mu burengerazuba bw'igihugu yahitanye icyarimwe abantu mirongo itandatu akomeretsa abandi magana umunani na mirongo itanu mu kwa gatandatu ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu umugabo w'imyaka makumyabiri n'icyenda witwaga omar martin yarashe mu rubyiniro rw'abakundana bahuje igitsina abo bita abatinganyi yica mirongo ine n'icyenda akomeretsa mirongo itanu na batatu mu mujyi wa orlando muri leta ya florida mu majyepfo y'igihugu mu kwa kane ibihumbi bibiri na karindwi umusore w'imyaka makumyabiri n'itatu seyung huyico wakomokaga muri koreya y'epfo yarashe muri kaminuza virginia tech muri leta ya virginia mu burasirazuba bw'amajyepfo y'igihugu ahitana abantu mirongo itatu na babiri akomeretsa cumi na barindwi abandi batandatu bakomeretse basimbuka mu madirishya bamuhunga mu kwa cumi na kabiri mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri adamu lanza w'imyaka makumyabiri yarashe mu mashuri abanza sandy hook mu mujyi wa newtown muri leta ya connecticut mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu yica abana makumyabiri bari bafite imyaka y'amavuko iri hagati y'itandatu n'irindwi n'abakozi bakuze b'ishuri batandatu mu kwa cumi na kumwe mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi davin kele w'imyaka makumyabiri n'itandatu yarashe imbere mu rusengero rw'ababatisita mu mujyi wa sutherland springs muri leta ya texas mu majyepfo y'igihugu ahitana abantu makumyabiri na batandatu akomeretsa abandi makumyabiri na babiri aba bose bakoze ubu bwicanyi barangizaga gukora ibara nabo bakiyahura ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gushigashyira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi ingwe ikurira umwana ikakurusha kurakara umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana